turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro cy'ijwi ry'amerika ndabasuhuje mwese aho muri ubu rero radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo bitandukanye mu kirundi n'ikinyarwanda mwese aho muri rero ndabasuhuje hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi nanone kandi mbahaye ikaze ni radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi rero ni ku wa gatandatu murabimenyereye mwese abakunzi abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga kuri iyi saha tubaha urubuga mugasangiza amakuru yaranze aho mutuye aho mukorana aho mwiga muri make buri wese muri mwe nta kurobanura buri wese muri mwe ni umutumirwa mu kiganiro cy'iyi saha muri isanga ni isa kumi nk'uko bisanzwe nimero ya watsapu mwakoresha ku bashobora kudutelefona ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nongere nyibutse nimero mwakwifashisha kugira ngo mutugezeho nimero zanyu cyangwa se ubutumwa bwanyu iyo nimero watsapu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ubundi tukabaha ijambo mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwese rero muratumiwe mu kiganiro cyacu muri isanga ku ijwi ry'amerika kuri mikoro ni Etienne karekezi ubwo rero noneho uruhare ni urwanyu umwanya ni uwanyu mwebwe abatumirwa noneho dufite uwa mbere ejide uratwumva neza
ndamwumva neza ye ikaze kandi uri nimero ya mbere uyu munsi ku wa gatandatu mu kiganiro cyacu muri isanga ni akarusho ubwo nizeye ko dufitiye amakuru menshi urahagana he eri ejide
Eh, mba ibranta mu gihugu cy'imarawi ibranta mu gihugu cya malawi urakomeye cyane
yego ndakomeye amakuru yaho rero buranta iri muri malawi
ino ibranta ya amakuru ni meza kuko eh, mm, nta mbeho nta bushuhe buhari Eh, chini hali ili normal aha ni byiza ni inkuru nziza nizeye ko isakaza ku batwumva bose uyu munsi noneho dusangiza igitekerezo cyawe aho ngaho eh, ejide
igitekerezo cyanje ni uko nezerejwe ni uko iryo iyo radiyo y'ijwi ry'amerika isamiranira mu mpande zose ahantu hari umunywanyi aziyumvira abatumiye muramushyira ku murongo aka- aka- agakurikirana ibiganiro nuko mura- mura- murarangura hiyo muri amerika none wowe uradukurikira ku buhe buryo ni radiyo ukoresha ni mudasobwa ni telefone
iyo nkoresha telefone ni ubuhanga buhambaye ubigenza ute
Eh, hari umu- mwigeze kuvugi- mwigeze gukorera eh, hari uwo- hari umuntu wandikiye watsapu irimo amakontakiti ya nyuma nimero ze telefone hanyuma nca ndayandika hageze igihe ndabatelefona muca mura- murambwira nyine mubigenza aha ni byiza cyane rwose ni byiza nk'uko nawe bivuze abatwumva s- ntimukeneye radiyo gusa ahubwo ubuhanga tekinoloji yateye imbere mushobora kutwumva kuri radiyo zanyu zisanzwe nta kibazo ni byiza aho muri hose ariko abafite mudasobwa namwe mwatwumva ariko kandi akarusho kubera tekinoloji cyane cyane mwe urubyiruko mubikora ku buryo bworoshye mwakoresha telefone zanyu nabwo mukatwumva aho muri hose aho mwaba mugenda icyo mwaba mukora telefone yanyu irahagije kugira ngo mwumve radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane rero eh, jide
namwe murakoze ndabashimiye cyane eh, wikendi nziza aho muri malawi ibihe byiza kandi
namwe mugira ibihe byiza Ye, nibutsa abakomeje kutwumva rero ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika ni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga hano i washington uyu munsi iyi saha tuvugana ahubwo ariko ni muri amerika hafi ya yose hari imyigaragambyo yateguwe n'abanyeshuri basanzwe amashuri yisumbuye amashuri yisumbuye muri amerika kugira ngo yiyame ibibazo by'ubwicanyi bukoreshejwe imbunda hano muri amerika nyuma y'uko mu minsi mike yashize hari umwicanyi winjiye mu ishuri yari umunyeshuri nawe agahitana abantu cumi na barindwi ibintu nk'ibyo kandi si ubwa mbere byari bikozwe na mbere yaho byarabaye mu zindi za mu yandi mashuri mu zindi za leta zitandukanye no muri iyi minsi mike ishize ubwicanyi nk'ubu bwarakomeje ariko uyu munsi abanyeshuri ababyeyi n'ababashyigikiye bavuze bati reka duhaguruke twereke abayobozi ko uyu muco w'imbunda wagombye guhagarara ni imyigaragambyo irimo gukorwa yatangiye gukorwa kuva kare n'ubu irimo gukorwa na hano i washington hari uruhare rw'ijwi ry'amerika abateranyi ni benshi mu mibare bateganyaga bavuga ko bashobora kugera ku bihumbi magana atanu by'abantu baje kwigaragambya ndavuga gusa hano i washington ayo ni amakuru ari hano noneho namwe mutubwire uko byifashe aho iwanyu noneho rero ubwo dufite kuri telefone mwe turab- turabishimira cyane iyo mwitabira gahunda zacu nk'ubu batiste yahise atelefona batiste uratwumva
ndabumva neza kagira ikaze rero ikaze kuri irya amerika urakomeye cyane
ndakomeye nta kibazo wowe uri hehe utwumvise ute
iyo ndi i kigali uri i kigali mu rwanda mu kahe gace ka kigali
remera remera remera muri yihe Gasabo.
gasabo
Mm, noneho tubwira amakuru yawe y'aho ngaho i remera
aha ngaha nta kibazo rwose ni ibisanzwe umutekano ni wose nta myigaragambyo mwebwe numva ubwo nta kibazo urebye nta kibazo tubwira iki cyumweru cyo- cyakugendekeye ite mu buzima bwawe mu mibereho yawe mu kazi kawe mu byo ukora muri make cyakugendekeye giti
iki cyumweru mu kazi nta kibazo ikibazo cyabagamo cyane muri iki cyumweru ni icyo gukererwa gukerwa kubera kuko iki muri kigali hamaze iminsi hari inama ya afurika yunze ubumwe rero wasangaga imihanda ari ikibazo bo kugira ngo uzagere ku kazi niho wabonaga buri gihe wabonaga bambukiranya ariko nta kindi
nta kibazo gikomeye cyane kirimo aho ngaho ndabyumva nk'uko bivuze i kigali mu rwanda muri iyi minsi ku wa gatatu nibwo abayobozi b'ibihugu bya- bya afurika bari umuryango wa afurika yunze ubumwe basinye amasezerano y'ubuhahirane navuga kugira ngo abanyafurika babashe guhahirana hagati yabo ibihugu mirongo ine na bine byasinye ayo masezerano kugira ngo byumvikane ko bishobora guhahirana hagati yabyo nta nzitizi nta mipaka nta misoro ariko kandi ibyo bisaba nanone ko hashobora kuba ikibazo cya za viza ikibazo cyo kwambukiranya umupaka umwe ujya ku wundi na- ni- i- i- viza imisoro hagati y'ibihugu ko ibi bintu byakoroha abanyafurika hagati yabo bagasangira ibyabo bagahahira nta kibazo batagombye kwiyambaza amahanga ni amasezerano akomeye twabikomojeho ubushize twabivuze hagati mu cyumweru twibwira neza ko cyane cyane abo bireba turavuga abayobozi abanyemari abacuruzi n'abaturage basanzwe ko bazashyiraho akabo kugira ngo ayo masezerano abayobozi bahagurukiye baharaniye kuva afurika yafata ubwigenge akaba agezweho ko yashyirwa mu bikorwa ndumva bitari ikibazo cyane gikomeye batista niba urakiri ku kazi umunsi umwe
Eh, narakerewe Ari- Alo?
ndakumva cyane gusa ijambo ni ryawe
ariko nubwo nakerewe iriya nama yari ngombwa kuko ibi- ibyigiyemo nkatwe mu rwanda urabona isoko ryacu ryasaga nk'irifunze ariko ubu nyuma y'aho ba- basinye aya masezerano none- ntekereza ko tugiye kugira amahirwe yo kuba twabona uko dukora mu bindi bihugu byo hanze cyane ko ndibuka ko ah, nka perezida wa afurika y'epfo bamubajije ikibazo cya viza ukuntu bigorana atubwira ko birimo birakemuka bisa nk'ibikemutse Mhm.
urumva rero aho ni urugero rumwe rw'ahantu byajyaga bitugora kuba wabona viza yo kujyayo ariko ubu ngubu mba mbona birimo biragenda neza iriya masezerano abonye ashobora kuzagira ibintu byinshi atwungura nkatwe abanyarwanda Mm, eh, ndagushimiye cyane batista Eh, ni byiza ko uzamuye icyo kibazo nicyo navuze mu kanya akenshi amakuru nk'aya dutangaza tubagezaho buri munsi hari abumva gusa ko hari- ari amakuru aje bumvise ariko ntibumve ko harimo ibitekerezo harimo ingingo zabagirira akamaro mu mibereho yabo mu buzima bwabo ngo bumve ko ibyatangajwe ari ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa nabo ngo bafatireho twifuza rero ko abumva radiyo ijwi ry'amerika mutayumva gusa ahubwo ko ibyo dutangaza ibyo musangiza abatwumva mwese ko byabagirira akamaro ko mwabishyira mu bikorwa ari amakuru tuvuga hirya no hino ku isi ari amakuru yo mu karere mukavuga muti ese aha dutuye twebwe aha dukorera ariya makuru biriya byabereye hariya twabyigiraho iki nicyo twifuza ko mu biganiro byacu abatwumva buri munsi abadutelefona abatumirwa bacu ko mwagira icyo mukuramo ntibibe gusa kumva mukabisangiza n'abandi ndagushimiye cyane batista
Mm, murakoze cyane namwe ye wikendi nziza kandi aho i remera i kigali mu rwanda abatelefona ni benshi ubu ngubu tumaze kubona abantu benshi cyane batelefona ariko tuzagenda dufata umwe umwe mwitonde mwihangane dufite nanone innocent uratwumva nawe
ndabumva ndabumva komera cyane innocent ikaze kandi
ni amahoro aho ku ijwi rya amerika ni amahoro hano kuri rya amerika i washington n'akazuba keza kavanze n'akabeho n'imyigaragambyo
yego kabisa imana ishimwe Ye.
amaze ndi mu gisagara cya bujumbura ahantu bita mucarama mucyarama ndahabona muraturusha iki yego aha nashaka mvuge nk'ibyerekeye ibwirizwa shingiro uno munsi yego
kabisa rijya bwirizwa shingiro rirakwiye guhinduka kubera urabona ayisoro nayo yo hari ibintu ihora yigira rimwe na rimwe kabisa je ntashobora kuryoherwa wa- nka bijyanye ibyo kuvuga ngo icegera cya mbere ngo kive ngo mu mugambwe yipfo- kitabikoreye bijya bintu birakwiriye guhinduka nkaca nongera nkatera akamo kuri aba banyamigambwe ba- usanga bariko barikuramo kabisa baba bariko baramukira twebwe abanywanyi babo ku- kubera hari igihe ba- bikuramo tugaca tugira ingorane twebwe nyene abo uvuga ni bande bikuramo innocent aha ndavuga nka bajya usanga badutwara nka bamwe bamwe nk'abajya ba rehosi cyangwa ba rwasa mu minsi ya hera urabona ko bikuramo n'ibindi bigambwe biba biri kumwe kabisa urabona yuko imwe imwe yahora yikura mu matora Ye, nizeye ko batwumva ariko abenshi bashobora kuba bavuga banenga bimwe bitagenda ariko kugeza ubu ndumva hari ntawe uravuga ko yavuyemo niko bimeze cyangwa se nabyumvise neza
oya je icyo mvuga kabisa ni kubera abayiporoni wabona yuko um, je mpagaraye kuri kica ayiporoni wabona nk'umugambwe uba uba ukwiye kubamwo nk'icegera ca mbere kiba ari nko kurya umugambwe ugira kabiri ku watsinze kabisa aho onye baba babikoreye nayo nk'abajyanye bobo nta n'amajwi bigera baronka ariko bakaca baba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ivyo onye rero vyari bikwiriye gukosorwa kuko bobo abaga- bakaja mu kibanza bakora ico batakoreye naco bakakibisa bakoreye cyane rwose icyo ni icyifuzo cyiza ahubwo ni byiza ko bisangije abatwumva burya buri gihugu gishingiye ku mahame amabwiriza mpuzamahanga n'amategeko agenga igihugu runaka bagira uko bagenda politiki yabo ariko ikintu zamuye cyumvikana n'abatwumva bakumva neza bagatega amatwi bagashishoza bagasesengura ni ukuvuga uti kwikura muri politiki ukavuga ko nta ruhare ubigiramo muri makeya uba uhaye umwanya eh, u- icyuho abandi bantu mutavuga rumwe mu bitekerezo bigatuma abantu mwari kumwe batakaza amahirwe batakaza n'ijwi bagomba kugira muri politiki y'igihugu ni ngombwa rero ko eh, uwahagurukiye politiki ndetse n'umunyagihugu wese umuturage wese politiki buri gihe cyose ibimureba cyane iyo yahawe umwanya wo kuba yavuga bati genda ujye gutora nanone itora tuvuga n'itora mu bwisanzure bati tanga ijwi ryawe hariya uvuga uti yego cyangwa se oya cyangwa se nubona umwanya nk'uwo ku ijwi ry'amerika cyangwa se ku yandi maradiyo ku mateleviziyo no mu bundi buryo utange igitekerezo cyawe cyumvikane nicyo navugaga mu kanya ko iyo dutangaza amakuru si amakuru gusa ahubwo n'ubuzima bwanyu twifuza ko mwakumva ibibera ahandi namwe mukagira icyo mukuramo nk'icyigwa nk'isomo cyangwa se nk'icyerekezo
abisa ndavyumva ivyo aba kandi nashaka kuvuga yego innocent
eh, hariho ukuntu ha pasiteri kabisa yogerageza ikaraba kuko hariho ibintu bariko baragira ngaha ari mu gisagara cya bujumbura usangaho umuntu ashobora gutanga iparasera yiwe bakaca bamujyana ngo muri australia ngo biciye muri haseri hariho abantu bariko baramera nk'abambugwa kabisa ubiravye ubutegetsi na haseri vyoraba ukuntu bashobora kugera cyane cyane aha mu carama rero hariho abantu ba- kabisa ivyo bintu usanga ba- basinyirana abantu ugasanga ingo zabo amatongo yabo ugasanga barayatanze ukarindira imyaka n'iyindi utaragenda ugasanga bifitanye ingorane hagati y'aba banki Eh, icyo ni ikibazo twizeye ko mubwira bashobora kuba babyumvise eh, ayo matongo y'abantu isambu y'umuntu burya ni ni umutungo utagereranywa Eh, ni byiza ko ntacyo navuga kindi kirengeje uretse ko mbere yo kugira ngo umuntu awurekure uwo mutungo ntagereranywa ko yabitekerezaho inshuro zingahe nyinshi cyane nta kibazo ye innocent ndagushimiye cyane usohoze mucaramba hose aho mu gisagara cya bujumbura mwese uti wikendi nziza
komera komera namwe mundamukirize ba tomasi ka mirindi Turamusuhuza.
mukankusi bajya bose mukorana kabisa bose nti amahoro ku ijwi rya amerika murakoze cyane rwose ndabasuhuza bose nk'uko byifuje innocent reka tufate noneho emile uratwumva nawe
nibwo ndabumva yego emile uradutelefona wowe uri hehe
eh?
wowe urahagana he emile
twebwe ndi mu- ndi mu bugande ahantu bita muri disigiti ya kiboga ye ndakumva ku buryo butoroshye ariko uri mu buganda
Eh, ye ntacyo rwose ijwi ryawe riraranguruka rirumvikana neza noneho tubwire igitekerezo cyawe cyangwa se icyiyumviro ufite ijambo
nari nzi ijambo kabisa ntabamuzi kuko ntwaherwa nkamuvugira ku ijwi rya amerika muri mu burundi none rero najye mu bugande nahora ntabakanimero n'amahoramo mwese sinahora nshyikirwa ariko uyu munsi ngize amahirwe yo gushyikirwa nanjye
ha ngomba ndabisabire rero ko mujye- ko mujyemo kandi nanjye nkataza nka- nkataza inshuti n'ahana tutuye i burundi
ye noneho emile turakumva nabi cyane wihangane gato reba uko wajya ahandi hantu hiherereye gatoya ku buryo twagufata neza wifuje ko twazaguha ijambo ugatashya inshuti ndabwira innocent hariya ku ku buhanga bw'ibyuma hano arafata nimero zawe buriya tuzagutelefona nizera ko telefone yawe izavuga neza tukaguha umwanya ugatashya inshuti haba mu buryo busanzwe kugira ngo muganire cyangwa se wabagezaho indirimbo y'umuziki wifuza nabwo twaguha ijambo ariko ubu telefone yawe iravuga nabi cyane rwose ntabwo twabasha kugira ngo twumve neza uratwihanganira nibyo kabisa ngira ni kubera urugendo ndabana kuri rwose byoshoka mugabo gusa mugabo mukoze kabisa igihe mujyana mujyana nanjye nkatashye inshuti n'abagenzi nashyitse i burundi ahandi ho nakomeye nta kibazo mugabo mukoze ye cyane ye rihangane rwose tuzagutelefona twafashe telefone yawe emile tuzagutelefona utashye inshuti n'abagenzi bo mu burundi urakoze cyane noneho kuri telefone dufite reka tuve kuri emile dufate vincent vicenti urakomeye
muraho neza muraho ngana karekezi turaho cyane Vincent urihanganye utegereje akanya ka- kanini cyane kuri telefone nizeye ko ntacyo bigutwaye kwihangana nicyo cyangombwa burya wowe urihe igitekerezo icyifuzo cyangwa se inama
ndi hano ndi hano i butare hafi mu ntara y'amajyepfo i butare mu ntara y'amajyepfo mu kahe gace se Vincent
Eh, mu karere urenze butare gato umanuka ugana i burundi ni mu karere ka gisagara hafi hafi i burundi ndimo ndaharesha amazi urimo urareba hakurya y'akanyara aho ngaho
Eh, Ubwo ni ndumva- hafi n'intara iri hano umupaka n'u burundi kazi ubwo abari mu kayanza bose ushobora kubasuhuza muri uyu mwanya ntibasuhuze bakumve nabo
kabesa abantu bari hafi hafi ku gasozi ka sabanegwa ujya ukamenya Wenda- aho hose ndahazi Abanyaga- rwose iyo nzira ndayizi iyo igana aho ngaho ku kanyara hepfo ku gasozi u rwanda rukunda guhariraho n'u burundi cyane ndahabona aho hepfo rwose ni mu- ni mu- ni agace keza cyane aho ngaho hafi y'akanyaru Mm, harera harera ubu hari imiceri mu kibaya mu kanyaru kabisa oya ha- hateye neza rwose naho uzamakwaza n'ahandi hose Mm, haruguru nyaruteja hose uzamuka werekeza ura- noneho No.
rero dusuhuriza abo ngabo mu kayanza hakurya baheyambu n'abadutelefone eh, yambu kabisa nabasuhuje cyane bo mu kayanza za ngozi hose bujumbura mu Ka- mu kamenge ndabatera yambu cyane nta cyane rwose noneho duha amakuru yawe
okay icyo nagira ngo mvuge ni iyi nama twari tumaze iminsi turimo yerekeranye n'amasezerano y'uru- ah, muri ibi bihugu byacu rero nagira ngo igitekerezo cyanjye mvuga nti eh, nibishoboka muzadushakire umutumire ah, impuguke mu- mu bijyanye ne- n'ubukungu kugira ngo ashobore kudusobanurira twebwe rubanda rugufi iyo twumva isoko rusange ntabwo twumva icyo bishatse gusobanura kuko hariho nk'ukuntu wenda nk'umuntu mutoya ashobora kuva aha ngaha akajya aho za bujumbura za tanzaniya n'ahandi wenda ukaba wakwishingira nk'akabutike cyangwa se akandi kantu ariko ingorane za politiki zatangira kwaduka ugasanga ni wowe bahereyeho ugasanga bagutwaye nabi ugasanga no gupfa urapfuye akenshi ndatanga urugero nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abanyarwanda bahuriye n'ibibazo i burundi bataye ibintu byabo bamwe baba banahasiga n'ubuzima bazira ibibazo bya politiki kandi batinjiyemo Mhm.
Aha, rero ndimo nda- ndareba nkavuga nti ibi ngibi wenda byaba bifitiye inyungu cyane abantu bo mu rwego rwo hejuru twebwe rubanda rugufiya nta kintu byazatuzanira ikindi hari nk'igihugu ushobora kujyamo ugasanga ibintu birahenze cyane ukaba nyine watangira bizinesi hakaba hari ibyemewe kwinjira muri icyo gihugu kandi wenda mu gihugu iwanyu byari byemewe gukoreshwa Ye.
aho rero niyo mpamvu nibazaga ntese urwo rujya n'uruza umuntu yazakora icyo ashatse bi- bitewe n'igihugu cye avuyemo urumva amategeko y'icyo gihugu winjiyemo ntabwo yazakwemerera Eh, n'ubundi numvise mwari mwatumiye Faustin Ndikumana ho gatoya mumubaza ariko yari iminota mikeya nibishoboka muzadushakire impuguke hano mu Rwanda azi ibintu bijyanye n'amategeko badusobanurire Ah. ikindi nagira ngo mvuge no gushimira leta y'u Rwanda mu bintu bimaze iminsi bivugwa byo gufunga insengero cyane byari akajagari twebwe aho tujya dusengera nawe duca muri sosiyete byari akajagari cyane ariko abantu byatangiye batabyumva neza ariko ubu turashima ko bamaze kubyumva kandi n'umutekano urahari ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere wasangaga abantu bajagaraye mu mutwe ariko leta ndabona ko ah, abantu bamaze kujya ku murongo nta kibazo murakoze eh, Ndabashimiye urakoze ko mwampaye ijambo nawe urakoze cyane kuba witabira radiyo ijwi ry'amerika icyo twasaba abadutelefona bose icyo twasaba abo duha ijambo buri munsi ni uko mwabwira abaturanyi banyu abo mukorana abo muzi bose ko iki kiganiro murisanga ni buri munsi kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru saa kumi kugera saa kumi n'imwe tubaha ijambo mwese twifuza ko mwese mwagira uruhare kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ni ubwisanzure reka mfatire kuri iyi ngingo y'ubwisanzure fideli ngere ku kibazo wazamuye cya mbere uvuga ririya soko rusange ku bihugu- mu bihugu bya afurika ni ikibazo ugikomojeho ariko mbishyize mu yandi magambo ngira ngo numvikanishe icyo wavuze uragira uti ese ibihugu bya afurika bishyizeho isoko ni byiza ariko se umutekano muri ibyo bihugu uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu ubutabera muri ibyo bihugu ariko cyane cyane ubutegetsi bw'abaturage ubutegetsi buhamye byagombye kuba intango kugira ngo ariya masezerano azubahirizwe ku buryo burambye kubera ko umutekano nuhungabana hamwe bizatuma uwo mutekano ubangamira abaturage bose ba afurika niba ririya soko nk'uko bashaka kurivuga rishobora kuba ryashyirwa mu bikorwa muri make uragira uti ese niba hari aho ubutegetsi muri afurika usanga bujegajega abaturage binuba ko ubutegetsi atari ubwabo ugasanga ubutegetsi mu maboko y'abantu bamwe bigatuma abaturage batumva ko ubutegetsi bubari mu maboko yabo ese bishobora gute byashoboka bite ko isoko rusange ryafasha abanyafurika mu gihe uburyo ubutegetsi butangwa bitanyuze mu nzira ijyana na demokarasi ijyana n'ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bukorera abaturage ni ikibazo gikomeye ariko nk'uko byifuje tuzashaka impuguke mu by'ubukungu mu by'ubutegetsi mu by'uburenganzira bwa muntu ndetse no mu by'ubutabera icyo kibazo bakivu- bakiganiraho ku buryo bwakumvikana ku muturage wese usanzwe ndagushimiye cyane ikibazo cy'amadini uvuze cyo ntacyo nacyongeraho ibibera aho ngaho aho utuye urabizi neza kundusha urakoze cyane icyo nakubwira gusa ni uko watu- watubera ambasaderi ukabwira abari aho ngaho mu nta- mu karere ka gisagara no hakurya mu ntara ya kayanza baka- bose bakitabira radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane rero fideli
murakoze ni visenti Ah, ni viseni visenti Eh, Vincent aho ngaho i Butare ndagushimiye cyane ahubwo reka mpite ngera kuri Fidel noneho Fidel nawe uratwumva
yego ndabumva rwose Eh, nari nkwitanije na Vincent ariko nta kibazo icyo muhuriyeho mwembi muri abanywanyi mura- muri inshuti z'ijwi ry'Amerika kandi mwembi muri ba ambasaderi bacu
Mm.
none icyifuzo cyawe cyangwa igitekerezo
Okay, ngiye kwanza nagira ngo mbwire abatatwumva amazina yanjye azwi nitwa Rutungisha Fidele yego yewe mva muri Congo naje no kubera impamvu z'umutekano Mhm.
Ah, ariko cyane cyane nagira ngo nshimire VOA Voix d'Amerique kuba mwadutelefone rwose mubwira ngo umuntu ashyikirize icyo yumva kiri ku mutima mbese yabuze aho akivugira Ah, njyewe nagira ngo mbasabe kwanza ijwi rya Amerika kugira ngo muze mushakishe ibishoboka byose mukore ibishoboka byose tugire umunyamakuru mu karere kiri iwacu kuko harabaho akarengane ni aho mvuga mu karere mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Fizi Ah, ngewe rero nahuye n'ibibazo umwaka muri uyu mwaka ushize duhura n'intambara zikomeye cyane zidutesha ibyacu nari umucuruzi nakorera karemi nkaza direkite kurangura ibintu muri kivu na za bujumbura ariko nza kugira ibibazo turaterwa mwarumvishe intambara y'abatwa iraba ibintu byacu bibapiye Mm.
icyatubabaje rero bibapiye n'abasirikare ubwo nagiye kurekaramo ibintu byanjye muri fadis nsanga aba- bihari byose ibintu nacuruzaga ariko banga kubimpa kubera impamvu zara- za- za- zabo nyine ukuntu baba bameze nagira ngo rwose akarengane tujya tugira iriya nk'aborozi bo buri mwaka inka zacu turagenda turajya mu biraro ntawe uzitahana uko zagiye zikaribwa ikitubabaza kenshi ziribwa n'ingabo za leta na mayimari ibyo byose ntitugira aho tubivugira twajya kumva amakuru kuri voix d'amerique tukumva amakuru kuri voix d'amerique ko ari amahoro ko nta kibazo kubera ko nta makuru nta muntu wabahaye ayo makuru nkagira ngo icya mbere rwose mbasabe nimba byashoboka muze mudushakire umunyamakuru umwe abe muri karere kariya kariya karere k'iwacu tuzajye tumuha amakuru rwose atuvugira amakuru icyo ni icya mbere Ah, icya kabiri nagira ngo mvuge nanjye kuri iyi nama yakozwe cyo mu by'ubudandaji naje nari umucuruzi Ah, nibyo barakoze rwose icyo nsaba ni uko iriya nama itoba amasigara cyicaro ngo irangire kuri iyi nk'uko iwacu cyane igihugu cyacu cya kongo tugira akarengane nko kuvuga ngo nze kurangura ibintu mu rwanda ndinda gukoresha pasiporo cyangwa se ngakoresha cpv yonyine ni amafaranga menshi imutahe kandi ku bihugu byegeranye kuriya hakagombye kuzabaho ikintu cyorohereza abaturage kugira ngo tubone nyine tuzoza tuza kura- guhaha- ku- ku- kurangura mbese duhahirana mu buryo bitworoheye icyo ni icya kabiri rwose nagira ngo muze dufashe kugira ngo ibyo bintu bije bikemura naho icya gatatu nanjye nagira ngo mvuge kuri iki kintu cyabaye cyo muri cy'insengero Ah, benshi bacyumvise ko ishobora kuba ari nka bamwe babivuga ko hari amasezerano avuga yuko abantu bazosenga mu ibanga oya ntabwo ari byo ntabwo ari ugufunga ntabwo ari ukubuza imana reka da ahubwo byari bimaze kuba akajagari ku buryo ahantu insengero nyinshi ubu zari zisigaye zibwiriza gusa abantu kuza gutanga gusa ibya cumi gutanga amafaranga gusa kugira ngo abapasiteri birire kubera yuko zidafite abazikontorora kubera yuko zigenda zihugikana abantu mu mapariseri ahantu hihishe bari basigaye bahakorera ibintu bibi ariko rero eh, dushaka ko leta rwose yakomerezaho n'imisigiti byose biteza akavuyo mu makaritsiye bakagira ibintu bikajya ku murongo kuko ibintu by'imana nta dezorudere murakoze cyane ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane nawe fideli rwose utanze ingingo zumvikana zihinnye kandi zisobanutse kuri bose reka mpite ngusubiza ku byihuta rwose ikibazo cyo gutangaza amakuru y'aho ngaho muri fizi muri kivu y'amajyepfo ni ikibazo twahagurukiye umunyamakuru tuzahamugeza rwose mujye mugezaho amakuru y'uko ibintu byifashe noneho ajya atara amakuru y'imvaho amakuru yanyu abasha kwiyumvikanisha ahandi reka iyi ngingo mpite nyishamikira ku ikibazo cyariye amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya afurika ndizera ko nabwo icyo gitego cyo gusangira amakuru cyo gusangira ibicuruzwa ubuhahirane cyane cyane no guhererekanya uburyo bw'imibereho abantu bakabasha kuganira nayo tuzashaka umuntu w'impuguke twumve ko yadusobanurira kurushaho uko ariya masezerano atahera gusa mu mpapuro bitaba gusa i- intsinzi cyangwa se igitego cy'abanyapolitiki ariko umuturage usanzwe ntacyo yamugezaho nabikomojeho nagize nti icyangombwa ni uko fondasiyo yabyo biba ubutegetsi bw'abaturage muri buri gihugu ku buryo amahoro arambye muri afurika yaboneka umutekano ukaboneka noneho n'ubuhahirane bugashoboka mwese ndabashimiye rero ubwo umunyamakuru tuzamwohereza mu gihe cya hafi aho ngaho ajye aba hafi mu muhe n'amakuru igihe cyose gishoboka urakoze cyane rero fideli reka tugere kuri wilisoni tunyaruka ku buryo bwihuse wilisoni uratwumva wilisoni aha ndumva usa nkaho uhuze gato wilisoni nibutsa abatwumva ko ubu ni saa kumi n'igice i kigali mu rwanda ni bujumbura mu burundi ni kuwa gatandatu reka mbaze inose niba hari akazi ke abafite muhariya gatoya niba niba yakanyirizamo gato cyane inosa uranyumva hari abajeni hano hanze bategereje nubwo tubuze umuntu agomba gutelefona akaba atabonetse ariko twabaha akaruhuko gato mukaba namwe mwisanzura aho muri hose ni kuwa gatandatu gusa ikiganiro muri isanga ni icyanyu buri wese muri mwe ni umutumirwa tubaha ijambo mukavuga mukatuganirira mukatunegura nabyo ni byiza mujye mutubwira muti hari ibyo mukora turabona harimo utunenge mwagombye kubigenza mutya kimwe nk'u- nk'uko fidela avuze ati hariya muri fizi muri kivu y'amajyepfo dukeneye ko mwaduha umunyamakuru akatu- akayatangaza ibibera iwacu nabyo tukabigeza no ku bandi bantu bakabyumva turabishaka ariko kandi mujye munatubwira muti hariya si shyashya turabikunda nabyo burya ni ngombwa ko namwe mutubwira muti mwi- mu- mwi- mwikubita aka- agakoni gato mwi- mwi- mwibwirize mukore neza cyangwa se muhindure mukore ibi nabyo turabikunda inosenti akazi kabonetse gato ngo ukanyirizemo bajene tugende rimwe ndumva noneho ubwo turakomeza mu kanya we mufashe akaruhuko
kutumwana twese twateraniye hamwe twabukereye twaribye umunsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti mbega byiza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe bahuje byose rwose kandi banavanze byose mbega byiza wowe mana humugisha aba bombi biyemeje kububwiye mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itikana mana uzaba yukurabana ubaho urukurutirwa uzaba urubyaro urukuye amazuba arinda ubukene batuze mu ijuru ritwara mw'ijuru ritwara batuze mw'ijuru ritwara mw'ijuru ritwara batuze mw'ijuru ritwara amatatu mwitani ngorane kutitserana kw'abashakanye ubibaritemahana ubibaritemahana akanyamuneza from monday to sunday kandi ubarinda amage everyday mana baha urukundo rw'intangarugero mana humugisha ababobo babi biyemeje kububwiye mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itikana mana uzaba yukurabana ubaho urukurutirwa uzaba urubyaro urukuye amazuba arinda ubukene batuze mw'ijuru ritwara mw'ijuru ritwara Ijuru, ijuru, batuze mw'ijuru ritwara mw'ijuru ritwara batuze mw'ijuru ritwara
ni akaziki twari dushyizeho mu kanya kugira ngo mube muruhuka namwe murebe iki n'icyo mwakora mbere yuko dukomeza kumva ibiganiro byacu nibutsa abatwumva ko murakurikira radiyo y'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi muratwumva mu burundi muratwumva mu ntara kivu y'amajyepfo na kivu y'amajyaruguru muratwumva mu rwanda muratwumva muri tanzania hari abari mu nkambi batwumva mu nkambi ya nyarugusu mutenderi na nduta muri tanzania hari n'abari muri uganda batwumva ku buryo butandukanye hari n'abatwumvira kuri za sitasiyo zitandukanye zacu dukorana nazo ndetse no mu nkambi ya nakivare muratwumva nizera ko ibitekerezo byanyu ibyifuzo byanyu kuri rya amerika tubyakira neza cyane ko ni uburenganzira bwanyu niyo mpamvu tubagira abambasaderi bacu kudutelefona kutuganirira ni byiza ariko twifuza ko mwageza no ku baturanyi ko radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu buri wese ayisanzuraho tugasangira ibitekerezo nk'ubu hano i washington dc uyu munsi ku wa gatandatu abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bahagurutse bakora imyigaragambyo harabarwa ko hashobora kuba hari abantu bagera ku barenga miliyoni bakora iyo myigaragambyo yo kwamagana urugomo rukoreshwa mu gutunga imbunda abantu bica bari bakoresheje imbunda abanyeshuri ababyeyi ababashyigikiye bose bahagurutse bavuga bati ni ngombwa ko politiki igenga iby'imbunda muri amerika yagombye guhinduka kubera ko mu banyapolitiki na bamwe mu matsinda y'abantu bashyigikiye ko batunga imbunda hari abahaguruka bavuga bati ni ngombwa ko abantu batunga imbunda mu ngo zabo hari n'abagira bati ibyo bintu ni ibya kera ibyo bintu ntabwo ari umuco w'iki gihe ni ngombwa ko imbunda zibikwa zigatungwa n'abashinzwe umutekano ibyo ntibabyumvikanaho ariko nyuma y'icwa ry'abanyeshuri cumi na barindwi minsi yashize cumi na barindwi biciwe mu ishuri abanyeshuri n'abantu batandukanye bahagurutse uyu munsi bari mu myigaragambyo bagira bati uwo muco ntucike uwo si umuco wo gukomeza guteza imbere ni ngombwa ko wahinduka amajwi yabo twizere ko yumvikana namwe kandi aho muri aho mutuye twifuza ko amajwi yanyu yakumvikana duhereye hano kuri irya amerika ariyo mpamvu tubaha ijambo kugira ngo mutubwire uko mwaraye aho uko aho iwanyu byifashe tukabisangira tukabisangiza abatwumva buri munsi noneho christiane uranyumva neza yego christiane yego uratwumva neza
yego ndabumva ndumva ijwi ryawe uri umudamu uri umukobwa ntabwo ariko uri uwa mbere uyu munsi utelefonnye urakoze cyane
yego murakoze namwe twakomeje kwakira abasore n'abagabo batandukanye ariko iri jwi ryawe ni ubwa mbere turyumvise ndagushimiye
yego murakoze kandi abaramukije cyane ngaho ku ijwi rya amerika nitwe tugusuhuje kandi turakwishimiye ikaze rwose noneho icyiyumviro cyawe christiane
ego yewe icyiyumviro canje ni icyiyumviro cyo ngahanye mu burundi numvise umurundi mwene wacu yari yari yasabye ubuhungiro muri muri leta zunze ubumwe za amerika yego batahukanye kandi aha mu burundi ata mutekano uhari numvise bimbabaje ku mutima ntitwari twifuza yuko bomutahana hano hameze gutya ariko icyo twosaba ngaha muri ambasade y'abanyamerika mu buserukizi twabasaba yuko umutekano wa kerema nkuru nziza wocungerwa bimwe bikwiriye ntitwumve kerema nkuru nziza hari ikintu na kimwe yabaye bashobora kuba ntituze twumve bavuga ko bamwishe cyangwa bavuga ko batazi iyo ari turabasabye bamucungerera umutekano bikwiriye ntazimire nk'uko abandi bahora bazimira kubera ngaha mu burundi ibyo turabimenyereye biba bari kuba bamuretse bakamutahukana bamaze kubona ngaha mu burundi hameze neza bityo kintu cyambabaje cyane rwose
ndagushimiye cyane rwose kuba usangije abatwumva ikintu cyakubabaje ndabyumva ko yego komeza komeza rwose bandanya yego hariho uwundi muntu nawe nyine yambabaje cyane wumva yaravuze ko ibinye byerekeye iby'amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro ko atabijamo kubera eh, mu idini ryiwe bi- ba- atabirekuriwe ariko naramaze kumva ko bamaze kumuzimanganiriza ubuzima barabivuze mu makuru rero icyo kintu na cone carambabaje cyane kubera ibi- ibinya by'amatora byo kwiyandikisha byategerezwa kujamwo umuntu akabigendamo ashaka ku bushake bwiwe Nti- ntategerezwa kugenda ku iterabwoba wogenda ari uko wumva ubikuye ku mutima ukagenda gutora ubifise ku mutima ata- atagiture atakugutera ubwoba bye byarambabaje cyane rwose urumva ko ngaha mu burundi atamutekano uhari nicyo gituma jewe icyo nosaba ibihugu byo hanze bidufitiye bene wacu bariyo nubwo baba bagize iki bato bato ba- barungika ngo baze ngaha mu burundi bogerageza basi bagapfuma baraba aho babacungerera iyo mu- mu bihugu nyine barimo ariko bat- batabazana ngaha mu burundi
Eh, ndagushi- byarambabaje cyane rwo- akababaro kawe nizeye ko rwose hari abantu mugasangiye kandi turabyumv- turabyumva neza uko bisobanura uragira uti "Ki- umutekano uburenganzira bw'ibanze bwa Clement nkuru nziza wagaruwe mu Burundi avuye muri Amerika mbese uravuga uti Yego.
ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'agateka ka muntu byabaye ngombwa ko Mhm.
byubahirizwa ku buryo burambuye haba ku bijyanye no kugira ngo umuntu anyure muri sentare ku buryo bwumvikana uburen- agateka kubahirizwa cyangwa se ko umuntu yakwemererwa guhitamo icyo ashaka mu bijyanye na politiki ko ari agateka Yego.
k- ki- k- k'ibanze rwose ni ibintu byumvikana cyane turibwira ko ababishinzwe babikurikiza kubera ko um- ubutegetsi burya eh, buba buhagarariye abaturage ubutegetsi ntabwo buhagarariye abategetsi ubwabo Eh.
ubutegetsi burya n'ubw'abaturage twibwira ko buri muyobozi wese aho aba ari abizirikana akabyumva neza kubera ko iyo atabyumvise kera kabaye bimugiraho ingaruka bikazigera no ku baturage bose ntabwo ari byiza
yego Eh, cyane ndagushimiye cyane christiane kandi reka nongere none ngusabe ku buryo bw'umwihariko rwose kandi nizeye ko ubinyemerera tumaze Eh.
igihe twifuza ko abigeme abakenyezi abagore abakobwa aho bari hose ko bakwitabira porogaramu zacu dufite Yego.
ikiganiro cyihariye ku wa gatanu twageneye Yego.
rwose abakenyezi n'abigeme n'abagore aho bari hose ku wa gatanu muri isanga ni iyanyu kuva saa kumi kugera Yego.
saa kumi n'imwe noneho tubera ambasaderi cyangwa se ambasadirisi uko wabyita udushakira abantu rwose iyo porogaramu bajye bayitabira
yego cyane urabitwizeje murakoze yego nanjye ndagushimiye rwose nanjye mbikuye ku mutima kandi nizeye ko ibyo watangaje uvuga ko bikubabaje ko hari benshi babyumvise kandi ko ubutaha mu kiganiro cyacu bazatelefona bakavuga bati none natwe turifuza ijambo
yego Ye, murakoze nanjye mwonyibutse akazina kanyu akazina kanjye rwose reka duhere ku ijwi ry'amerika niyo niyo nimero ya mbere ariko hano Yego.
kuri mikoro netiyene karekezi
urakoze etienne karekezi urakoze cyane christiane ubwo uri ambasaderi kandi
Eh, urakoze cyane ubwo titire Ko urayifashe nayifite.
ntabwo izakuvaho turayiguhaye rwose ubwo wajya uvuga mu ijwi ryacu nawe
murakoze cyane ye wikendi nziza kandi Eh, twese twese ye komera cyane kandi yego mukomere ngaho ku ijwi rya amerika mukomere cyane abambasaderi bacu rero mwese aho muri turashaka ko twajya tubashyira ku murongo kugira ngo byumvikane neza ko muduhagarariye cyane cyane ko twifuza ko mwashaka abantu hirya no hino izi porogaramu cyane iyo mvuga porogaramu ariko harabyumva ko ari amagambo Yego.
gusa ahubwo twifuza ko ubu burenganzira mwifuza nta handi mwatangira kubonera uretse kuri radiyo nk'ijwi ry'amerika ibaha ijambo buri munsi mwese rero ndabatumiye mu biganiro bitandukanye ariko cyane cyane ikiganiro muri isanga noneho abatelefona ni benshi jean claude nawe uratwumva
ndabakurikiye gatanu kuri gatanu ni ngoboka jean claude ngoboka jean claude
etiyeni amakuru amakuru ni meza yo ngoboka urakomeye cyane nawe Eh, nk'uko bisanzwe ni mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa yego nawe uri ambasaderi wacu kandi jean claude
ndi ambasaderi wanyu kuko n'ubundi n'ibitekerezo ntanga buri gihe bifasha benshi bakurikira ijwi rya amerika yego muri make cyane rwose noneho
niyo mpamvu nanjye mba mbakwiye kubahagararira kandi nkashishikariza n'abantu kujya bandika ijambo viwo radiyo yacu cyane rwose
Mm, kugira ngo babashe kubakurikira gatanu kuri gatanu Eh, noneho muri- uhinnye amagambo cyane Jean Claude, dufite abantu benshi cyane bategereje wahina amagambo ukatubwira agashya aho mu burasirazuba aho muri ngoma
yewe na mu burasirazuba bw'u rwanda ibintu ni ni amahoro bakazuba kavuye uyu munsi hari hamaze iminsi hagwa imvura ariko imvura burya ni umugisha Mhm.
niyo ituma tweza ubwo rero ikibazo cyari gihari ni icyo ngicyo cyo kuba abaturage bari bamaze iminsi bagusha akavura kamwe kakangiriza imyaka kandi kagatwara ubuzima bw'abantu ariko icyo nashimira leta y'u rwanda igamije kudufasha nuko midimari yabihagurukiye rwose iri gufasha abantu bangirijwe n'ibi- n'ibiza iki kikaba ari igikorwa cyane ki- u rwanda rukomeje gu- gukorera abanyarwanda muri rusange Ikindi- eh, ubwo ikindi navuga ni uko hano mu burasirazuba bw'u rwanda rwose mu karere ka ngoma mu nyagashanda abaturage baraho umutekano ni wose nta kibazo eh, turagenda ijoro n'amanywa kandi nabo bakomeza kubashimira cyane mbashishikariza cyane gukurikira radiyo ijwi rya amerika kugira ngo babashe gukurikirana amakuru meza tu- mubagezaho kandi agirira igihugu akamaro n'isi yose muri rusange ye ni byiza cyane ni byiza cyane rwose uzi nk'abantu nk'abantu ba hano mu burasirazuba mu karere ka ngoma yego turakumva ku buryo bukomeye cyane jean claude uratwihanganira niba telefone yawe itazamo neza Eh, turongera tugushake nibishoboka uratwihanganira jean claude aho ngoboka na ambasazi iwacu mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda turongera tugushake niba telefone yawe ijemo akabazo ariko ibitekerezo wari ufite ni byiza cyane kandi tura twifuza ko wabisangiza n'abandi buri munsi noneho reka tujye kuri peter nizeye ko wowe twumva telefone nta kibazo ifite peter
ntego ndabumva Uraka- urahagana he peter wowe
gitega mu burundi igitega mu burundi none amakuru mashya aho igitega
gitega amakuru tumeze neza turashima akazuba kariho karaka imvura uyu munsi ntiyaguye Mhm. none agashya mufite ni akahe
tubamenyeshe gitega ejo ariko habera ikiganiro cy'abavugizi bose n'inzego za leta Mhm.
baka- bakaba baratanze umuco ku bibazo byose abanyagihugu bari bafise kandi ivyo byatunezereye cyane kuko nta muntu yabagije ikibazo atigeze yishyurwa yego ni byiza cyane rwose niba mu- Hanyuma- byarabanyuze hanyuma ikindi naco ujya muntu leta zunze ubumwe zoro- za- barungitse no mu burundi kuvya- ku- ku- ku vyaha yoba aregwa yego je ndiba- je ndibaza mu y'ambasade baba bafise amategeko bagendera ko ingene bahanahana abanyabyaha kuko bitagenze uko umuntu yova- yokora icanga agaca ahunga igihugu- igihugu nayo gaca kimukingira rero kuba baramuzanye je ndibaza yuko ari byiza gushima bazomucira urubanza ubutungane burahari bamucire urubanza iyo icaha kimwagiriye harimo n'amategeko yeze ariko ubwo yidegemvye ashaka nasubiye muri amerika nivyo ndagushimiye cyane peter aho igitega Eh, ibyo uvuze birumvikana na christian yari yabigarutseho mu kanya kashize icyo twakwizera ni uko eh, ubutungane n'agateka muntu byakubahirizwa kubera ko ubuzima bw'umuntu ni ntagereranywa nabwo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane twizera ko nta muntu wahohoterwa kandi ko nta muntu wahohotera undi ku mpamvu ibyo twita bya- z'amaherere ubuzima ubuzima ni ikintu gikomeye twizera ko abatwumva mwese icyo kintu mwakizirikana Eh, ndagushimiye cyane peter noneho kuri telefone kuba twumva ni ijwi ry'amerika ni ikiganiro murisanga kuri mikoro ni etiyene karekezi yohani uratwumva nawe etiyene karekezi igira amahoro y'imana nawe tuyasangire rwose yohani urakomeye imana cyane ibazigame cyane Ye, tura- ndagushimiye cyane rwose ikaze kandi yego ku ni ijwi ry'amerika.
yohani mu rugombo mu ntara ya cibitoke urakomeye aho mu rugombo turakomeye cyane n'akavura gahegeye kugwa n'ukuri kw'imana ni sawa imana ishimwe rwose ayo mahoro reka tuyabipfurize nanyu mwiyamine mu biganza by'imana mu ijwi rya amerika ndagushimiye cyane mu izina rya bagenzi banjye bose
murakoze cyane noneho dusangiza amakuru mashya mu rugombo amakuru mashasha nobagezwa ko aha mu rugombo n'ibyiza bihasha biriko biharangurirwa yego nkongera kandi nkashimira nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu mu byiza atahengeshanya kutugeza ko ama ikindi gusa nagomba nshikirize n'uyu muntu numva yavuye mu ijwi eh, mu ijwi rya amerika bagenzi banjye bagiye kuvuga ngo ya- Ame- leta zunze ubumwe za amerika zaramurungitse agaruka nkaho ugira agirwe ko amatoza ku byaha yoba yagirizwa hariho mushiki wacu yagiye kuvuga yuko ngo bamukingire ngo hano hari abantu bazimira bagirane etiyene karekezi ikintu ugiye ni ugushikiriza halo ngenda kumva akomeza rwose ngo haye ijambo wohe n'amagambo mu gusa burundi ego bagufashe hari icyo bagukeka amatoza araba aba- bagusize muri gereza arabaza kukuraba ni ukuri basanze urengana n'utera gutahuka kandi ukubahirizwa Mhm.
hama ikindi naho i bujumbura nama naruye tene karekezi burya ngo uhishirire ikibi ejo nawe kikakugaruka ko umutekano urahari mu burundi ni ukuri ni uko muri kure ni ugutumiye ugu- tukararana tukazunguruka tuka- no kurara mu ibarabara tugasanga tukaharara Ni byiza Ibyo cyane.
turabikenguruka ngira ngo mwumvise ko natwe abanyagihugu twishimiye umutekano Wa ntacyo butu- nanyu muca munezererwa ngaha murakoze ubutumire ndabwakiye rwose ubwo ndabutegereje kugira ngo nzaze nk'uko bivuze turari aho ngaho mu- mu ibarabara twidagadura
ego turoroye ngira ngo ni ukuri nimba ukunda akaboga tuzoka kugeza ko kwera nta kibazo cy'ingenzi ni uko byose tubisangira rwose ndagushimiye cyane aho yohani mu rugombo kandi ego karekezi ndagusaba ikintu ga- umbabarire yego hageze gutasha ukanterefona ndagukunda cyane Oh, ni byiza cyane rwose ngo tubisangije n'abatwumva buri munsi ni byiza cyane kuba ubitangarije abatwumva bose nanjye rwose Yego.
ndagushimiye kuri icyo cyizere utugejejeho mu izina rya bagenzi Murakoze.
banjye bose urakoze cyane aho mu rugombo
ego murakoze namwe mwiyamire mu biganza by'imana n'agaceri karimbuka ndagushimiye cyane aho yohani rero urakoze cyane nibutsa abatwumva ko mukurikirana ijwi ry'amerika yumvikanira washington dc turifuza kubaha ijambo muri benshi nagira ngo batwongera guha amagambo muhine gatoya kubera ko dufite benshi bategereje kuri telefone kandi isaha iragenda yegereza noneho isimayeli isimayeli uratwumva
ndabumva neza cyane kerekeza muri aho Eh, urakomeye cyane aho isimayeli tubwire muri make cyane rwose agashya aho iwanyu aho uri ni hehe
yewe noneho akabazo mfite yego
mfite akabazo k'ukuntu bavuga ngo abantu babyare bake bashoboye kurera kandi umuntu ashobora kubyarana babiri batatu cyangwa bagahita bapfa none se umuntu ngo nyuma biza- byazagenda butisi cyangwa se byavuye he njye nibwo akabazo nari mfite nibaza aho byavuye nkibaza ababizanye nkibaza icyo yari ashatse kugeraho sinzi niba ari- ari- ari- ari ibihe biharuro bakoresheje ye noneho reka icyo kibazo ntabwo twakivuga muri mwari kundi cyanditse kubera ko ni ikibazo uzamuye nturi uwa mbere kandi si we wenyine Eh, tuzashaka impuguke zijyanye n'imibereho y'abaturage cyangwa se abashinzwe za minisiteri ubushyikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu burebe ikibazo cy'imi- cy'abaturage n'imibereho yabo Ah, ba- batuganirire kuri iyo Hanyuma, ngingo Karekezi, mu ijambo gato yego ndaku- hari ibintu bazanye hari ibintu bazanye byo kuvuga ngo abagabo babakone bururu ugenda wumva icyo kintu ntabwo ari cyiza habe na gato kuko ntabwo wafata umuntu ngo umukone ese igihugu ntigisira abantu bashaje gusa igihugu kizaba gifite izihe ngufu Mm.
rero numva kabisa ibyo kubyara ku rugero sinzi maze dushakira umuntu akadusobanurira neza ye ndagushimiye cyane rwose ubwo turashaka impuguke muri icyo kibazo cy'imibereho y'abaturage hama twumve ko yatuganirira kugira ngo nk'uko bibisoban- nk'uko bibajije njye sinagusubiza mfite icyo mbyumva ariko si ngombwa ko bitangaza ubu ngubu nzagushakira impuguke irebe ingamba z'ibihugu bya- by'u rwanda uburundi na afurika n'isi muri rusange icyo kibazo tukiganiraho ku buryo burambuye ku buryo twakuramo ikigwa n'amasomo yadufasha mu bihe biri imbere urakoze cyane isimayili ndumva kuri telefone dufite undi muntu wari utegereje hano kuri telefone ariko mwihangane gatoya gusa nibutse abatwumva ko mu buryo dusangira amakuru n'ibibera aho turi hano muri amerika nibutse abatangiye kutwumva cyangwa se abatwumvise kuva kare ko inkuru ikomeye uyu munsi ni uko nyuma y'ubwicanyi bwakoreshejwe imbunda mu mashuri atandukanye muri amerika abanyeshuri ababyeyi n'ababashyigikiye ko bahagurutse uyu munsi mu myigaragambyo iza guhuza abantu barenga miliyoni muri amerika yose kugira ngo bamagane urugomo rukoreshwamo imbunda imyigaragambyo irabera hano ndavuga hano inyuma y'ijwi ry'amerika hano inyuma rwose y'aho du- y'ahabera eh, hari urubuga runini rukorerwamo imyigaragambyo irahari abantu hafi igice cya miliyoni barahahurira indi myigaragambyo irabera mu mujyi wa new york turavuga boston houston muri florida mu aho ahabaye ubwicanyi bukomeye cyane muri ishuri rya parkland hari imyigaragambyo turavuga los angeles atlanta chicago hose hari imyigaragambyo uyu munsi n'ahandi n'ahandi mu mijyi itandukanye y'amerika bahagurutse ndavuga abanyeshuri n'ababyeyi bati urwo rugomo rw'imbunda rukwiye guhagarara nibutsa abatwumva ko ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikana i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda undi dufite kuri telefone ndabona dusoje nk'abantu babiri gusa cyangwa batatu ko innocent ambwiye jule niwe tugezeho muri make cyane urahagana he ijambo ni ryawe
ni kigali mu rwanda yego jule hino amagambo gato
nagira nsabe kubyerekeye ikibazo cy'indero mu burundi niba mwazadutumirira ushinzwe indero mu burundi aho ngaho akaza hano kuri radiyo nk'umutumirwa tukaganira nawe n'abaturage ye tuzamushaka rwose nta kibazo umuntu ushinzwe indero ku bihe bibazo cyane cyane jire wifuza ko yavugaho
nagira nsabe n'ikindi
yego ndakumva
n'ubundi kandi mwazagira ikindi gihe mukadutumirira ushinzwe abakozi n'akazi nawe mu burundi mukamudutumira hano wa nyuma y'aho muzadutumira mwibagiwe ni umukobwa muri iki gihe asigaye afasha abarundi cyane akabigiramo umutima w'urukundo ni umukobwa wahoze ari adolphe nshimiyimana mu burundi nawe tuzaba mwamuhamagara hano akatubera umutumirwa tukaganira nawe ndakumva ura- uravuga uwitwa nde ndakumva buhoro cyane jule uwo uvuze ninde izina ni irihe
umukobwa ntibutse neza izina ryiwe ariko ni umukobwa wa adolphe nshimirimana wahoze ari liyetona general Eh, wo- nta kibazo yego tuzamushaka rwose ubu tuzatumira y'ingenzi twazaganira nabo ku byerekeye imbere mu burundi abandi biko- ibi- aba- abi- ibijyanye n'abakozi ba leta uko bimeze muri kino gihe Ye.
ubu umukobwa yitanga cyane akagira umutima w'urukundo ndumva hari ibibazo twa- twaganira nabo mwadutumiriye ndagushimiye cyane rwose jure eh, komera Ye, cyane murakoze kandi namwe.
wikendi nziza ndagushimiye kwitabira ijwi rya amerika reka dufate uyu wa nyuma reka mbaze innocent ni ndumva nduba nduwimana reka tuguhe ijambo rya nyuma kuri telefone uratwumva neza
yego ndamwumva yego urahagana hehe yego nduwimana uratwumva
yego ndamwumva ndi ngaha mu kanyosha ye ariko numva usa nk'uri mu modoka wahagarara gato tukumvikana neza
yego ndahagaze neza ye noneho icyumviro cyawe turimo turasoza gahunda yacu muri isanga y'uyu munsi muri make cyane uratangaza iki icyumviro
muri make icyo notangaza ni uko notubura hariho ibitaro biri ngaha muri rohero byitwa kuri yesu mwiza urumva haraza abarwayi barembye ntibabakira ora bakavuga ngo ngo amasaha yagiye kandi umuntu umurwayi aba arembye kandi tuba tujyanye amahera a- amahera ibibaza ingene bokora n'isa nk'imwe mugabo ibindi bitaro bikora joni katire kuri joni katire mugabo tuba twagenda turwaye bagaca batubarira ngo ubu ntibakora kandi bakira n'abandi banywanyi sinzi icyo babikura ko ariko twe tuba tujyanye nk'amahera ngaha kuri yesu mwiza ngaha muri rohero
ye ndagushimiye ubwo icyo ni ikibazo cyumvikana eh, nk'ibindi navuze byose twif- twifuza ko muzamura ibibazo mufite n'ibyiyumviro cyangwa se n'impungenge muhora zo buri munsi ku buryo twashaka abatumirwa bakaza bakatuganirira mu kiganiro muri isanga cyo kuwa mbere kugera ku cyumweru mbibutse neza muri isanga ni buri munsi kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi iyo minsi yose rero muba mufite ijambo niyo mpamvu dutumira abatumirwa ariko namwe tubaha ijambo mukisanzura mukatugezaho ibyo mutekereza reka rero tumbasezereho gusa nibutsa abatwumva ko hano muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi habaye imyigaragambyo navuga i- nyi- nyinshi cyane mu mijyi itandukanye mu bisagara bitandukanye aho abanyeshuri ababyeyi n'abashyigikiye bahagurutse kugira ngo bamagane biyamirize ikoreshwa ry'imbunda imbunda zikoreshwa cyane cyane mu mashuri atandukanye ah, hakaba haraguyemo abanyeshuri benshi n'abantu batandukanye aho abantu bavuga bati uwo muco ntuhagarare uwo muco ugomba guhinduka namwe kandi mujye mutubwira ibyabaye iwanyu hano i washington kuri mikoro mwari kumwe nanjye etienne karekezi mukomeze kandi mwumva radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro bitandukanye mu masaha ari imbere mwese kandi wikendi nziza
VOA Afrique, les infos.